o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso ra bo re tshwaraganela ntlha e nngwe botlhokwa gompieno yana nna le wena um ntse ke bua le moreetsi o mong fare ke e a itumelelang thata o eletsa go ka utlwa gore wena o e tlhalosa o e tlhalosa ka kitso ya gago ka tsela e ntseng jang kgang e ya performance management development policy re bua ka eng go lofa eh dumelang baretsi ga re bua ka performance development policy re bua ka setlankana kana policy mo pusong kana mo ditheong tse dingwe e leng gore e dirisiwa gore go bona gore if le department department e performile jang hmm. mme mongwe le mongwe mo departmenteng go tloga ka motho o re mo bitsang general worker go fitlhelela ko godimo um o nna le seabe mo go yone policy e ka gonne tiro ya rona rotlhe mo departmenteng go tloga ka ene general worka go fitlha ka head of the department hmm. ya tshelana oh. so re servid objective ye one jaanong performance development and management policy e kgona go dirisiwa gore mm. e manage performance e mhm. manage under performance kana poor performance mhm. e recognize badiri ba ba dirang go feta mhm. job description ya bone e be e khona gape gore ga o hirile o le mo probationeng gore probation ya gago e fele e approve o placeiwe mo departmenteng gore o performile yang performance ke yone le botlhokwa gore ba bone gore se ba go thapetseng sone ka nnete kgonne go se achieve kgonne go thusa department gore e kgone go achieve di-objections tsa yone tse di setileng mm-hmm. ee mm. re mm, tiriso kgotsa go tsenngwa mo tirisong ga policy e um le mekgwa e maleba ya go e tsenya tirisong ke e feng um re ka simolola pele ka mekgwa e maleba ya go tsenya policy e mo tirisong mm. sa pele policy e ka gore ke yone policy e leng gore e go tlhokometse e tlhokometse tiro ya gago e leba tiro ya gago mm. ebile ya go developa mm. mo training kana mo di-skillseng tso senang tsone go botlhokwa gore policy e before any sector e implementa mm. badiri ba workshopiwe ka yone ba e tlhaloganye mm-hmm. ke di-supervisor kana di-managera ka gore ke bone ba yang go appraiser ke bone ba yang go scora go maka mm. performance e leng gore e teng mo di-job description e ba e dumalaneng le badiri gore ba be ba tlhaloganya gore di-sports di tsamaya jang mhm. gore be ba tlhaloganya gore ga ba re ga wa performa ke jang ga ba re o performile satisfaction ke jang mhm. a ke yona e ka nako ngwe o fitlhele gote ka gong motho ga a dire tiro e be ha gote gongwe a re go sekege nakwana ha o dire wa tlholega e be gote hee o tlholega jang a re lebelleng gore a motho ga ntse le re wa tlholega a lekile la mo isa bo di-workshopong la mo romela kwa dikhosong gore a feleletse a kgona go ka oketsa kitso ya gage le maitemogelo a ke yona e ee ke yone e policy e ka gonne sa ntlha jaaka ntse ke tlhalosa gore badiri ba tshwanetse go workshopiwa ke raya gore badiri ba e tlhaloganye gore e tsamayang and le ba le ba le baokamedi ba tlhaloganye gore e dirisiwa jang jaanong ka gore ke yone e, e lebeletseng e yone tiro kana performance and jaaka ke tlhalositse gore e lebeletse poor performance motho performa sentle ya rewarda kana ya recognize batho ba ba berekang mm -hmm. go feta um se ba se dumelaneng le badiri baokamedi ba bone ga le ga o sa kgone go dira gore o kgone go sekegiwa ke ka ntlha ya gore se o se dumelaneng kana di-key performance areas tsa gago mo tirong mm. o paletse ke go di-achieve and mo teng ga yone policy ya tlhalo ya tlhalosa gore go na le di-remedial actions mm. di-remedial actions go raya gore go na le go na le sengwe se leng gore department se ka se dira gongwe o ka nna o diriwa ke sengwe kana o di-psychosocial problems gore o feleletse o sa kgona go dira kana wena le moeteledipele wa gago ga le nna tirisano hmm. mmogo e e siameng go na le relationship problems hmm. ka tsela eo ga le utlwane ga go tle hmm. gore le ga le ditse le bua le utlwane go simolola go nna le di-performance problems ka gore ga go nna yo o reeditseng go mongwe ene mm. ba ka dinako tse dingwe o fitlhele le gore ba eteledipele re na le se re se buang re they play god they play god ba re re tla go kry-a ka nako ya appraisale mm. go raya gore ka tsela eo bone ba na le bokgoni joo jwa gore ba ka kgona gore ko appraisaleng le ga o performile beyond le ga e le gore sengwe le sengwe se o se dumelelaneng o se kgonna wa seke wa kry-a di-reward tse re di bitsang di-incentive gonne o performile beyond mm. the borders of your job description mme ka tsela eo ba go otlhaya e le gore o ne o sa tshwanela go otlhaya e le gore nke bo kry-ile madiko mm, yo mo thulaganyong ya rona re rata re bua ha re tlisitse batho ba ba botlhokwa jaaka wena yana dr ross re be re akaretsa le moreetsi gore le ene a kgele ka se a tlabeng a eletsa go katla a batla go akgela ka sona yaanong ka gongwe le wena o motsamaisi kwa setheong kgotsa setlamo seo se direla duelang kgotsa o le modiri fela ga le kgone go dirisa ntlha e ya performance management development policy sentle a o ka nna wa letsa fa wa kopa gore dr ross a tla kgone go ka letlhaba matlhale sentle gore le ka e sala morago ka tsela e ntseng jang 089 860 5665 kgotsa ka gongwe ebile ya ka ntse a tlhalosa fa gore nako nngwe ne wa ipona ekete ae ga go a salwa morago sepe fa go na le mo o neng wa ikutlwa ekete o gobeletse gongwe ka tla wa tla wa mo bolelela eh, dintlha tsa gago gore kwa tirong seemo se ne sentse ntse jang wa lemoga gore ga ba sa le morago kganye ya performance management development policy anong um dr ross a ke re tsweletse ntlha e ebile o mongwe setse a gorogile fane ke re ke go botsa potso anong a re utlwe gore thomas o eletsa go ka tla botsaeng thomas yes kopi yes re teng le kae e nna mm. mo botshelong ba ke kopi e ka re seo se nka bona hela se se fedisitswe because ga se re tswele mosola re le bantsi um se tlisa eh, eh tshotlhakako hela mo meyong ya rona jaaka badiri um kana o modiredipuso bratom yes kopi mm. mm se tlisa tshotlhakako hela um o ntlhele e gore o tla bo o na le dingwaga-ngwaga koping sa kry-e seo seo mm. because kgolo ya sone ke gore ga o kry-ile step eh. at least notch ya gago ya tsholetseganyana mara ga o sa kry-e stepe for dingwaga-ngwaga tu e, e, mokopi mm. wa o lletswe ke dipoo and ke nnete ya ka mme a ntse a bua gore um batsamaisi ba kgona go go sotla ka sone kore ba go o tlhae ka yone so that is why ke reng nna i wish hmm. e ka be e hedisiwa ka gotlhelele hmm. gotlhelele kore e e se ka nna gore batho a kry yaanong problem ya yone ke gore batho ba bangwe ba tla e kry-a kgapetsa-kgapetsa wena o eme ian black man bratom ke go utlwile utlwa a re utlwe gore ba bangwe bone ba reng pele re ya kwa go dr rosa go a e arabela matseki wa mokusi ga kae re teng le kae mme se teng wa tsietso sa sa performance management ga se fele seng le seng ka gore go tla go tse o thutse sengwe mara motho o hirilweng o appointilweng pele gago ene a sa ithule dingwaga ngwaga and then le your leadership ga ba thule sengwe go tsa jang e banna ee bona ga ba tshoga bona ga ba thule selling next next mm. ee and then go tlare gote le ga ntse o thutse selling o kwale di-point tsa gago mm, ne mm. gore o manage seng se e leng gore se ka go wa sa go kry di-pointse and then o kry-e one step up one step eo le yone kwa se ba ba e o ntse o kwala o kwala o kwala dilo tse di dirileng e se ntse o di itlhamelang ga mm. go fele e seng ke mo department of health mo emergency medical service ga ee. go fele e seng ao batho um lebogile o sematse ke re tla utlwa gore eh, dr ross o e arabela yang ntlha e, ya gago e eh, a re utlwe gore boitshoko ene o e tlhalosa ka tsela e ntseng jang ka kwa warrington boitshoko ke dumela mokopi le doctor house le kae re teng le kae tlhe mokopi mm. mo ke dirang teng le nna ke manager eh ke e dirisa thata ke e dirisa gantsi ka biannual assessment le badiri ba ba dirang mo tlase ga mm-hmm. nna bothata ba ka ka yona fela mm. ke a e le gore makoa a dire mm a wena wa lemogang le buisana le badiri ka one le dumelana ka one gore a baakangwe mo mo neitiro employer a tshwanetse a bone gore modiri yo o tshwanetse a thusiwe gore a itlhelele performance e rileng bo go sa diragale yalo mm. e ama performance ya modiri o wena o lekang go go mo aga le go le go addressa nako wa gage Hmm. lebaka la bobedi la la performance management system e bereka sentle ka gore batho ba tshwanetse ba e tlhaloganya gore ga e se salary hmm. ebile ga e se ebile mollo mo o na le salary ya gage mme nna yaka ke le ke le manager ke e rata ka baka la gore mo meberekong ga re bua nnete hmm. go na le badiri ba e leng gore ba goga dinao bo go na le ba ba berekang ka botswa pele ga go monate gore a kgwedi fela Mm. le yo o sokodisana re solang ka re peia ka go tshwana jaanong mm. o awarda batho ba e leng gore ba dira beyond the call of duty ga le tlhaloganya sentle le e buisanela sentle wena yaka mejara o bontsha modiri makoa le mo a dirileng bontle teng le ene a dumalatsana le scora mm. ga go le tlo tshwanetseng a se ka a ungwelwa ga go a tshwanela gore motho a se ka a ungwelwa mme bothata ke gore ba ba sa e batleng santsi ke ba leng gore ga ba bone mosolo wa teng ka gore ba bang bone ba batla go itirela ka ba rata mhm. ke batho ba ba sa batleng go ya beyond the call of duty bo go na le motho o berekang ka pelo ga ge yotlhe batho ba mo go nna ga ba dire mm. contribution e lekanang ya performance mo tirong yaanong batho ba e ke gore mm. this is an incentive ya gore a ba bangwe ba ba deservang ore tanki mme a e le gore go na le di-managera tse di dirisang ba bang go panisha batho ka e p m d s ee. ke bone ba ba e senyang right re go utlwile utlwa re tla utlwa gore dr ross o tla e arabela yang wa utlwile maaforika borwa doc ee ke utlwile mme ga ja utlwa rre thomo sentle but ke go a ke go anegele go se ne le gore bra thomo ka bokhutshwane go ya ka ene a re kganye ga e, e monate a re go ka ene a ne go tsha o e nna ke gore e tlosiwe wa nkutlwa dok a re ha e fe mhm. eh, eh, ke ka leka go araba ma Afrika borwa jana eh performance management and development system policy ke tsaya gore the only one policy e leng gore ga e dirisitswe sentle e ka kgona go imela batho ya ungwela le setšhaba ka ntlha ya gore performance management development system mo gare ga yone go na le basic employment act mo gare ga yone um go na le kgona gape le go monitora selection recruitment policy because Mhm. eh let's say employer eh, eh, eh, motho o le dumelang e leng gore ko interview le mmone gore performile yang mm. and then ha go tsena practically be re gore practically ga a perform the way e e le ne le ntse a bua ka teng mm. so le khona go khona go monitora mm. gore eh selection policy policy ya lona mm-hmm. e tlhaetse fo kae e ka improviwa yang mm-hmm. and then gape jaaka rrana bua um eh, wa mogolwane mo tirong mm-hmm. ke dumelana le ene because mo mo appraisal meeting ga o na le modiri o mo tlhalosetsa gore bokoa ba gago ke jana le jana a dumela mm. wena jaaka eh, moeteledipele ga o dumele ga o montshe makoa o montsha makoa o be o mo utlwisa remedial actions gore ke wa go dira eng mm. and then ka mo di-job description re na le part a and part b part b ke ya development ya training Mm-hmm. so um eh, moeteledi pele a ka se dumele a ka se dumelane le o a mo supervisang gore o tla ya training a sa confirma pele gore a training e teng ko kae mm. gomme nako e nngwe batho ba bangwe ga ba kgone go skoriwa sentle gote ga ba performa mo key performance area e rileng mme ka nako eo ba ne ba sa kgona go trainiwa mme ba ne ba dumelane le badiri ba bone gore ba go mm, trainiwa mm. Ebe be le gore an employee o feleletse a kry-ile a scorile ko tlase e ne go ne go se within his or her reach gore a ka be a scorile yalo because diresources mm-hmm. o smatse ke buile ntlha e nngwe ya gore nako nngwe go feleletsa gote badiri o tla bo o bolelelwa o le modiri go te wena o itse o thutse seleng a re fela bathapi ba tsamaisi bone um ga ke akanye gore mo eh, eh, one of the the objectives ya performance management and development eh system mm. ke succession planning Mm-hmm. replacement ga ga e le gore o itseng eh, tiro eo mm. modiri o o thutse seleng a ka tseiwa a place a trainiwa a placeiwa elsewhere mm. ga a thutse seleng and a boniwa gore botlhokwa thata go mm. na le yone ntse ke bua ntlha ya succession planning it means we cannot lose this employee this employee re a mo trainer for the next level pitch go nne le an opening ka gore re tla mo re tla mo consider mm. eh. yaanong ga go ntse yana re leba gore ke mang o rwalang maikarabelo a go feleletsa re bona gore policy e tsengwa tirisong um maikarabelo ke modiri mhm. modiri o tshwanetse gore a lebe gore o na le job description that is very very important and Eh, all the key performance areas tse di leng ka mo teng ga job description wa mm. di tlhaloganya o na le mm-hmm. di-skills tsa tsone le knowledge mm-hmm. and then training training e a e tlhokang a o e listile down a o e dumelane le moeteledipele wa gagwe and mm-hmm. ka nnete h r g section ba confirmile gore training e o tla nna teng le mhm. jaanong ka gore performance management and development system mhm. e skoriwa ga form mo jareng go na le formal appraisal le informal mhm. mo tsamayong ya nako modiri o tshwanetse gore a batle feedback from the from the supervisor manager gore o performa yang mm. ka tsela e e kgona gore le ene a kgone go apa performance ya gagwe mm, a ska emela motsamaisi a tla go go ena a ska emela motsamaisi ka mm. dinako tse tsotlhe ga na le motsamaisi ha ya ko motsamaisi na ga ga dira appointment go a go bua le ne go eh, ka mabapi le performance ga go tshwanetse gore a tseye diary ya gagwe mm-hmm. and a kgone go diarize sengwe le sengwe se ba se dumelaneng mm-hmm. jaanong moeteledipele ene o tshwanetse gore a bone gore o fa the employee informal feedback e, mhm. le an appointment ya gore ke a go dula le wena leng hatse re tla go ke tla go go fora aha a re utlwe gore kgotla e kae ene o batla gore a tshwaele jang kgotla e kae ee dumela mme kae re teng le kae raetsho dumela maron um ee. eh, ke ne ke botsa gore kgang e le tshwereng foa ka gore setlhogo sa teng ke eta ke se utlwa ke sa se tshware sentle mm. mare ke utlwa gore la kae um e farologana ya le selo gate performance enhancement plan performance performance enhancement plan oh performance e enhancement plan E, e le gore ga o berekile o le modiri mm. ba ba go jaja ka performance ya gago mm. gore tota o performile um extra levele mm. o o na le reward ya masentenyana a tswang ko morago gape mm-hmm. e, le pei ya gago mara o lebogiwa on behalf ee. of that and then gape ke batla gore before ke ya kgakala le one ee. ke be ke re ke tle ka bone o ka re kgaoganya basebetsi mo mmerekong um ka gore ba ba ba performance less ee. le ba ba edgelang eh ee. be nna di-favorite tsa motsamaisi ko mmerekong di-favorite tsa motho o commandant section kgotsa yo yo leadang batho ba wa mo mmerekong gore mmereko o tsamaye sentle gore boswa ko mmerekong ko mm. morago o tsaya di-favorite tsa gagwe e be nna tsone di benefita mara mm. the hard working people e be nna gore bone ga ba benefite sepe ke bua e le gore nna ke tle ka nna victim ya teng ke bone gantsinyana banna ke go tlile ene se nna hela le ba ke bereka le mm. bone ba bangwe the hard workers seng ke bereka le tsone ee. eh bontsi jwa bone ba ne ba sa benefit mara mm. batho ba ne ba aetlela mm. ba ne ba benefit hela ka gore ke di-favorite tsa ga ola right <laughs> re lebogile utlwa yo dr ross wa utlwa kgannye gore <laughs> <laughs> go re simolola ya ka tlhalosa gore ne re ka re ka pharologanyo magareng ga performance management development policy le performance enhancement plan ke eng ee, ee, ke akanya gore performance enhancement plan eh ba e dirisa jaaka jaaka sort of a policy e enhancing performance enhancing performance go raya gore e e lekang go tlhotlhomisa performance gore a mme e feleletsa e le gore objective tse le dinya tse di beetseng di a kgona go e achieva mm. if not ya go e enhancer yang ya go e tokafatsang ya go tokafatsa yang performance Mm. so eh ga o di tsa o di leba fano o kgona go lemoga gore ga di farologanye go le go kano mm. eh go eh fela jaaka re ntse bua gore we recognize performance go raya mm. gore di incentive jaaka tlhalosa mm. di fiwa ba bangwe ba bangwe be ba sa di mme go raya gore um go ka tswa e le gore ga e dirise jaaka e tshwanetse gore e ka be e dirisiwa mm. anong wa utlwa gore ba lla maaforika borwa re ga e feleletsa e sa tseye batho sentle ka go lekana gore mo gong fa ga e dirisiwe sentle gore ba bangwe fela ka gore motho ke tsala ya motsamaisi bona go monnate go nna monnate mo botshelong ba gage anong e mphitlhisa mo goreng ke go botse potso ya gore ga e sa tsamaisiwe sentle go ka diragalang ka badiri motsamaisi le setlamo um gore dikarolo tse tsotlhetse di tlile go amega jang e fela jaaka ntse re bua re utlwa bareetsi ba ba tsiboga um re ka lemoga gore performance development and management policy ga e sa dirisiwe sentle jaaka e tshwanetse gore e dirisiwe e mhm. feleletsa go nna le low morale mo mo departmenteng or mo corporationeng mhm. go feleletsa go na le job satisfaction badiri ba ka simolola ba goga dinao mhm. and gape se se se se wese e, e arologanya badiri ya ba kgaoganya e nna diphati tse pedi ba bangwe ba ba bonang o ka re ba favoriwa ba bangwe ba ba bonang kare ga ba favoring ka tsela eo be ba feleletsa ba worka against the department instead of mm. working for the department so mm. jaanong ko pheletsong ba ba eteledipele ba feleletsa le bone ba sa achieve di-goal tse because jaaka ke tlhalositse ko ntlheng gore performance mm. management and development policy ga e tlhaloganyiwa ke motho o ko tlase general worker up to the last level mm. ya department the last level ya department o leng gore o answerable eh, for the department mm. o kgona go achieve di-objective ga e dirisitse sentle mme seng jalo e feleletsa e le dintwa fela mm. mo e leng gore badiri ba feleletsa ba bona gore go botoka ga e ka boesiwe mm ke bona email e e sa tswang go goroga fa e tswa kwa go mothusi seopo sengwe a re kopa gore ke go botse gore na re maitsholo a modiri a na le seabe mo eh, mo fitlheleng e le gore ka nako gata a o shemene o itshwere sentle o itse ke motho o siameng fela mo tirong la e le gore tiro ya pala re tla re tla bona ko pele a maitsholo a motho a a na le ka mokgwa a tshamekang karolo ka gona um maitsholo a motho a na le karolo go le go nnyane seng karolo go lekane gonne mm. jaaka leina la policy e bua mm-hmm. tokomane e bua ya re mm-hmm. performance management and development system mm-hmm. ga go scorele ga go scorele kana appraise motho go appraisewa tiro e motho o itshwereng sentlo a e mm. dirileng gonne le ga a ka itshwara sentle a nna montle a tlhapile a le jang a tsena ka nako mme performance ya gage e re ke tla tota go a go nna botlhoko mo go ene ka gonne go a go boa go feleletsa a tseiwa yaka an under persona hmm. gongwe ko pheleletsong a dimompi kana a ga nna le a lay off mo go ene hmm. doc re lebogetse nako gago thata fela eh, maaforika borwa ba ne ba bantsi ba ne ba tlhalosa gore ga ba kgone go ka letela puisano ya me le wena fela ke dumela gore ba kgonne go anya go le gontsi o ba fa tlhositse le ka dilo tse ka gongwe ne ba sa di lemoge re lebogile thata dr di saletse ros o tlhole sentle mme utlwa re a leboga ke industrial psychologist dr kedisaletse ross e wetse maaforika borwa a re semeleleng o utlwile ke re eh, re ke mang sopo sengwe gore a gona gore gate o sutkonyana wene o siame wa itse a nne re re tla bona ko pele a berekiwa